the palace of oba elegushi just dey catch fire my people as we dey talk so after e be say e don welcome another baby from baby mama <laughs> hmm, no be small one and also the first wife olori sakinat eh, <laughs> hey, hey, she don dey set to pack out of the palace my people this one e hot for ground make una stay true to the end so that we go give una the full gist mm, una welcome back my people thank you all for joining for liking for sharing our videos may God Almighty continue to dey bless you. If you never subscribe, I beg do us a favor, hit on the red subscribe button, turn on the best so that you go dey get and gist, and also follow us on our Facebook for more updates. So my people, hmm, this matter when you carry me come today, so na about Oba Elegushi when a e be he don't don fit get two wife, right now as we dey talk, so baby mama don't give her another beautiful baby girl when they just new welcome enter inside the palace. So now I can make every everywhere they shake right now if I remember some few weeks ago i felt talk about this matter When i come let una know say a oh, elegusi get one side chick when e be say he just give am belle when e dey expect picking from and many of una already know say this. oba e don already get two wife olori sakinat and olori adizat mm -hmm. and olori sakinat he get three beautiful girls for am after uh, Olori Sakinat, he can go marry another Olori again, which is Olori Adizat when he born boy pikin for the king. But after one year plus, the pikin can enter ROIP. So the second wife, when he want to still born again, can born another baby again. now then, Oba Elegosi can say, no, no, no, I will not end here because I need the baby boy to occupy the throne tomorrow when i'm no more mm. na there come carry another one oh. When he be side chick when he be say eh the first wife the one even take leave am for one uh, season like that because when the matter burst come out say ah the side chick don get belle for the oba elegusi na then na the first wife come like eh she provoke because according to her she first talk am say when the husband won't even marry second wife like it wasn't an easy thing for her she was like the world is coming to an end because not be say she don't marry the man before the man become a king the two of them don't already marry before the man become a king so when the man want come marry the second one it's just like okay because of boy picking go marry but this time around now the third wife na oba elegushi they go so when i first bring this matter some few weeks ago many people come dey say na fake news na lie share di fake news una don see am now according to our gist lover wey e be say e go fit tear nigeria into two hmm e come let us know say eh eh eh z for elegusi kingdom o in di quest of having a male child afta kabiyesi lost his male child with di second wife di second wife had anoda baby after di late prince bet na girl again After first wife don give give kabiyesi guest too na king guchi don give toyin alawani belle and when she sef born na still girl as it is now king guchi wan follow oni of ife footstep baba is about to wed toyin now make i go confirm the date i come in peace <laughs> my pipo is no longer more in news dat oba elegusi don welcome another baby girl and according to the gist my pipo dem dey even dey let us know say no be today today no be uh, the baby mama don born o oh say e don born for some few weeks ago but eh, oba elegushi no just happy concerning di baby at all dat is why im himself e no announce am because to his own expectation he was expecting a baby boy Now, because of my he go even give another woman belle for outside And eh, the way god come take dey work the baby mama herself constantly born another baby girl. according to the report he said oba elegusi elegusi of iketi land is said to have had a baby daughter with his mistress toya lawani an edo-born princess we earlier stated that toya lawani was pregnant for Oba Said Elegushi few months ago. Chris Hayes has now gathered from reliable sources that Tony Lawani safely delivered a baby girl a few weeks back in the United States and both the mom and the new baby are doing very well. Cityscope report that although the monarch was happy that the expectant mom has a safe delivery, it could have been a watershed moment for him if if the baby was a boy. His silence since the birth of the new princess has left some tongues waving. Though source confirmed that the king has visited the US to see the new daughter, the birth of the princess may have also changed the Oba Saheed Elegusi plans of performing any marital rites on his coming Olori alleged. Recall that in February this year, he lost his only son and his apparent of the throne from Queen Hadizad. The young princess was just one year old. The young prince was just one year and seven months old before his unfortunate RIP. Oba Elegushi married Hadizat, the Kanuban, daughter of a renowned politician, Hajija Tanko Yakasi, in May 2020. They had a nicking in Abuja. So just as I read down for una so the reports they come meet us, come let us know say Oba Elegushi, yes so he don't welcome a baby girl and he is not like so happy about the baby girl because he was expecting a baby boy. Mm, anyway, congrats congratulations to this oba because em eh, picking na picking my people. be a boy or a girl picking na picking. Hmm. and another report when still see the us again now Can they let us know So the first wife yes our beautiful queen olori sekinat dem they talk am say um hmm, she done dey ready to pack her bag and baggages come up for inside palace o oh, becos she no fit bear this one again when the news fair break out come out for some few months ago say ah the husband don't get another side chick it was like a fake rumor na rumor ah sotey the side chick sef come still get belle it was like a rumor but right now when the be say she don already put to bed ah we don't see am say no be rumor again oh, so na make the first wife olori sekinat don cry come out now come let us know say hmm, she no go fit again because eh, she allow the husband to marry second wife just because of say she don already get three girls and she no like to born again and even though if she born again who know whether na another girl na she go fit na she go still born so so na that process na make am allow im husband marry second wife and though say the husband na still king and eh, no be say e go fit do anything like that eh, comes worst to worst e go say she go say she wan pack her things comot for inside the palace she no dey marry again and na that level na the matter don dey go right now because becos eh, this one wey e be say ah baby mama hey e don born another baby girl and according to the gist again dem dey make us dey understand say very soon e suppose to marry this baby mama when e be say e don born so eh, but due to say wetin con dey happen right now as far as say e don born we con dey see am say na baby girl be oba elegushi go come change mind say ah eh, he no go marry again o because eh, na baby boy na him be dey expect but na baby girl na him call land for the domot and this baby mama when he born for oba elegushi so they let us know say na see one big lady for inside that obodo naija when e be say she dey operate um, c group uh, so na person wey still get money she still hold her side mm -hmm. so my people na wetin we no see reach for inside this matter Well, a very big congratulations to Oba Elegushi and the baby mama and the entire family because pikin and pikin dem no dey reject pikin be a boy or be a girl dem no dey reject pikin. So my people make una leave una own thought wetin una think concerning this video. Thank you all for watching. Don't forget to like, share our videos, subscribe to our YouTube channel and follow us on our Facebook so that you go dey get our gist una bye bye.